Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi ni Fidel Niyongabo abaramutsa bayikaze mu makuru y'aka kanya. Abavuzi b'ingoma bo mu Gishora muri komine ya Giheta mu ntara ya Gitega mu Burundi riraniga inyuma y'aho badaherekeje umukuru w'igihugu mu rugendo arimo i Dubai nk'uko bari bavyiteze.
abatimbo bo mu gishora bamaze kubitugira ituro nyinshi tumanuka ngo tuje kurondera amapasiporo ukaca usanga abandi babashize ahantu baruriye indege baragenda uyo ni umwe muri abo batimbo mu rwanda urwego rudasanzwe rwa sentare nkuru rufise icyicaro i nyanza mu bumanuko bw'igihugu bwagejeje ku baburanyi bombi ibiri mu itohoza ryiyongera ku birego jean baptiste mugimba aburana n'ubushinjacaha intumwa zidasanzwe z'ibihugu bitandukanye zibandanya kugerageza uburyo intambara yohagarara muri etiyopiya biciye mu biganiro byayoborwa n'umuryango w'ubumwe bwa afurika abagira imyiyerekano muri tunisiya baturiye sitasiyo y'igipolisi mu bumanuko bw'igihugu ubufaransa buvuga ko ibiganiro bya nucleaire n'igihugu ca iran bitegerezwa kubandaniza aho byari bigeze idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi intumwa zidasanzwe z'ibihugu bitandukanye zibandanya kugerageza uburyo intambara yohagarara muri etiyopiya biciye mu biganiro vyayoborwa n'umuryango w'ubumwe bwa afurika eugenie mukankusi aradusomera iyi nkuru izo ntumwa zirimo jeff feltmans wa leta zunze ubumwe za amerika waraye abonanye na Olusegun Obasanjo intumwa yihariye y'umuryango wa afurika yunze ubumwe baragerageza kureba uko bakumvisha impande zombi kugana mu biganiro mbere y'uko inyeshyamba za TPLF zigaba ibitero mu murwa mukuru Addis Abeba umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika Ned Price yabwiye abanyamakuru ko hakiri amahirwe make yo gukorana n'intumwa y'umuryango wa afurika yunze ubumwe kugira ngo bahagarike imirwano mu cyumweru gishize Feltman yahuye n'abayobozi ba leta ya Ethiopia Ned Price avuga ko bari no mu biganiro n'abahagarariye TPLF avuga ko barimo kugerageza gusaba izi mpande zombi guhagarika imirwano ni icyifuzo gishyigikiwe kandi n'umuryango w'abibumbye Martin Griffiths uyoboye ibikorwa by'ubutabazi bya ONU muri Ethiopia nawe yasabye impande zombi ko zashyira imbere guharanira amahoro no guhagarika imirwano Griffiths avuga ko ikibazo nyamukuru muri Ethiopia ari icya politiki bivuze ko gikeneye umuti unyuze mu biganiro bya politiki urakoze eugenie abagira imyiyerekano muri tunisiya baturiye sitasiyo y'igipolisi mu mumanuko bw'igihugu ibindi kuri iyi nkuru na eugenie mukankusi abanyatunisiya bigaragambyaga barakajwe n'icyemezo cy'ubuyobozi mu bijyanye no gufungura ahantu hajugunywa imyanda mu mujyi wa agareb batwitse sitasiyo ya polisi kuri uyu wa kabiri nk'uko ababyiboneye babivuze imyigaragambyo yafashe intera umunsi umwe nyuma y'uko umugabo apfuye ananiwe guhumeka biturutse ku myuka ya gazi yarashwe na polisi nk'uko umuryango we kimwe n'ababyiboneye babivuga minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yavuze ko uwo mugabo nta ruhare yagize mu myigaragambyo kandi ko yapfiriye iwe mu rugo mu birometero bitandatu uvuye aho iyo myigaragambyo yaberaga habaye gusakirana bikomeye ku mihanda y'uwo mujyi ubwo polisi yarasaga ibyuka biryana mu maso igira ngo isandaza abigaragambyaga bageragezaga gufunga imihanda no gutera polisi amabuye ni ubwa mbere habaye ibintu nk'ibi bikomeye nk'ikigeragezo guverinoma ya Najla Boden ihuye nacyo cyo kureba uburyo yitwara imbere y'imyigaragambyo kuri serivisi mbi za leta n'uburyo budafashije abantu babayeho n'aho baba Najla Boden yashyizweho na perezida Kais Saied mu kwezi gushize ahajugunywa imyanda agarebo hari hafunzwe umwaka ushize nyuma y'uko abahaturiye binubiye ikwirakwira ry'indwara mu cyo basobanuye nk'amakuba aturuka ku bidukikije ifungwa ryaho ryatumye amatoni y'ibishingwe biva mu ngo arundwa ku mihanda igihe kigeze ku kwezi ku masoko no mu bitaro bya Sfax uyu ni umujyi wa kabiri mu bunini wa Tunisiya uri mu birometero makumyabiri uvuye agareb ahajugunywa imyanda kuhafunga byatumye haba imyigaragambyo yahuje abantu ibihumbi perezida sayidi yahuye n'abamunenga biyongera kuva afashe ubutegetsi mu kwezi kwa karindwi yirengagiza itegeko nshinga hafi ya ryose agira ngo yikubire ubutegetsi hafi ya bwose mu cyo abamunenga bafashe nka kudeta
tugushimire Eugenie kuri iyo nkuru ubufaransa buvuga ko ibiganiro vya nucleaire n'igihugu ca Iran bitegerezwa kubandaniriza aho vyari bigeze Eugenie Mukankusi arabandanya iyi nkuru minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubufaransa yabwiye mugenzi we wa irani uyu munsi ku wa kabiri ko ubwo ibiganiro n'ibihugu by'ibihangange ku isi bizazanzamura amasezerano mu bya nucleaire mu mpera z'uku kwezi kwa cumi na kumwe bigomba kuzakomereza aho byasubikiwe mu kwezi kwa gatandatu ibyo bishatse kumvikanisha impungenge ziyongera ku byo irani ivuga ku mugaragaro mbere y'uko ibiganiro by'imbonankubone hagati ya irani na leta zunze ubumwe za amerika bisubukurwa ivienne muri autriche ku itariki makumyabiri n'icyenda y'uku kwezi kwa cumi na kumwe ejo kuwa mbere irani yasubiyemo ibyo yasabye ko amerika ikuraho ibihano byose yashyizeho kuva uwahoze ari perezida donald trump aviriye mu biganiro hagati ya irani n'ibihugu by'ibihangange mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu ikindi irani isaba ni gihamya y'uko amerika itazongera kuva muri ayo masezerano ahamagaye kuri telefone minisitiri mugenzi w'ububanyi n'amahanga wa irani hossein amirabidoharian jean yves le drian w'ubufaransa yashimangiye akamaro nuko byihutirwa gusubukura imishyikirano yahagaritswe na irani mu buryo butunguranye ku itariki makumyabiri y'ukwezi kwa gatandatu hashingiwe ku byibanze byumvikanyweho kugeza ubu kandi hagamijwe gusubira mu masezerano byihuse nk'uko byavuzwe n'umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga w'ubufaransa hakurikijwe amasezerano irani yemeye kugabanya porogaramu yayo nucleaire kugira ngo onu iyikurireho ibihano byagize ingaruka ku bukungu bwayo umuyobozi mukuru ushyikirana ku ruhande rwa irani ari bahireri kani yari i pari mu bufaransa uyu munsi kuwa kabiri mu ruzinduko agirira mu mirwa mikuru y'ubufaransa ubwongereza n'ubudage ibihugu bitatu by'uburayi bifite uruhare mu masezerano nyuma y'uko amir abdurahiyani avuganye na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubudage heiko mas itangazamakuru rya irani ryasubiyemo ibyo umuminisitiri wa irani yavuze kuri uyu wa kabiri ko kuva kwa amerika mu biganiro n'abanyaburayi batubahirije inshingano zabo byatumye icyizere gike kirushaho kwiyongera urakoze eugenie sentare yo muri kenya ivuga ko umugabo wa nyakwigendera tirob yazaniye kenya imidari mu nkino olympique ategerezwa gusuzumwa ubuzima bwo mu mutwe idonido kuri iyi nkuru na eugenie mukankusi urukiko muri kenya kuri uyu wa kabiri rwategetse ko umugabo wa nyakwigendera agnes teropo waketsweho kuba yaramwishe agomba gusuzumwa mu mutwe mbere yo kugira icyo ageza ku rukiko ubwo azitaba ku itariki ya cumi n'esheshatu y'uku kwezi kwa cumi na kumwe nk'uko abategetsi mu rukiko babivuze teropo yabonetse yapfuye yatewe ibyuma iwe mu rugo mu mujyi wa aiten wa rift valley ku itariki ya cumi n'esheshatu y'ukwezi kwa cumi mu cyashyize ahagaragara urugomo rukorerwa abagore muri kenya umugabo we ibrahim rotishi w'imyaka mirongo ine n'umwe y'amavuko yatawe muri yombi umunsi umwe nyuma yaho mu mujyi wo ku cyambu wa mombasa polisi yavuze ko yari yagerageje gutoroka igihugu rotishi yitabye urukiko uyu munsi kwa kabiri arimo amapingu apfutse igice cya hafi cyose cyo mu maso nk'uko bigaragara ku ifoto yafashwe n'ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza reuters yaba rotishi cyangwa abamwunganira nta n'umwe wagize icyo atangaza ku mugaragaro kuri urwo rubanza mu kwezi kwa cyenda tirop yegukanye insinzi ikomeye mu budage mu rwego rw'abagore gusa mu kwiruka kilometero icumi yatahanye imidari y'umuringa mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi no mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda muri shampiyona ku rwego rw'isi mu kwiruka metero ibihumbi icumi inzego z'umutekano muri etiyopiya zimaze gufata abanyayetiyopiya barenga cumi bakorera ishyirahamwe mpuzamakungu onu bivugwa n'abahagarariye amashyirahamwe akora ibikorwa byo gutabara muri icyo gihugu tomasi kamirindi adufitiye inkuru y'idonido amakuru bamwe mu bakozi ba loni muri etiyopiya bahaye ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp yemeza ko abo bantu bafatirwa mu mikwabu yibasira abaturage bo mu bwoko bw'abatigirinya batuye mu murwa mukuru adis abeba leta ivuga ko iyi mikwabu ishingiye ku mategeko yo mu bihe bidasanzwe yashyizeho mu murwa mukuru ivuga ko azamara amezi atandatu umwe mu bantu bavuganye na afp asobanura ko abafatwa bakurwa mu ngo zabo umuvugizi w'umuryango w'abibumbye i geneve mu busuwisi yatangaje ko bamaze kwandikira minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya etiyopiya basaba ko abo bakozi babo bahita barekurwa
ayo yari amwamwe mu makuru makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi radiyo ijwi rya amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc ushobora no kudukurikira kuri facebook no ku kibanza cyacu cya interineti aricyo wezi tatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini abavuzi b'ingoma bo mu gishora muri komine ya giheta intara ya gitega mu burundi bategerezwa guherekeza umukuru w'igihugu mu rugendo arimwo i dubai basaba ubushikiranganji bw'ubudandaji gusubizwa amafaranga yose bakoresheje yababa imiliyoni zitanu bamenyesha ko barenganijwe kuko bari batumiwe n'umukuru w'igihugu ubwiwe barindiye ko atahuka kugira bamwiganire ivyabashikiye inkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana abo batimbo cumi na babiri bo mu gishora ku isoko ry'ingoma z'uburundi kuri uno wa mbere ntibabaye bagerekeza umukuru w'igihugu nk'uko vyari bitegekanijwe abo batimbo baravuye mu giheta iyo basanzwe baba baja mu gisagara ca bujumbura kurondera impapuro z'inzira vyose bamaze kubikwiza niho umwe mu bategetsi b'umushikiranganji bw'imico kama yababwira ko batakijanye n'umukuru w'igihugu urongoye abo batimbo bo mu gishora amenyesha ko baguye mu gahundwe kandi ko atari ubwa mbere barenganywa twebweho tumaze kuvyumva uko twumva biratuvunya inkokora tuca duharura amahera twari tumaze gusohora twari tumaze gushika ku miliyoni zine n'ibihumbi amajana icenda na mirongo ni ukuvuga novuga yuko ari nka zari nk'imiliyoni zitanu zaburamwo amahera makeyi kuri twese twari cumi na babiri kuko twaharura deparasema twagize kuva igitega igitoro ubu kiragoye n'aho turara n'ivyo dufungura abatimbo bo mu gishora bamaze kubitugira ituro nyinshi tumanuka ngo tuje kurondera amapasiporo ukaca uzanga abandi babashize ahantu baruriye indege baragiye uwarongoye abo batimbo bo mu gishora amenyesha ko kuva mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu hagiye haratunganywa amahiganwa y'abavuzi b'ingoma bakaba kuva ico gihe babaye aba mbere kiretse rimwe gusa umushikiranganje w'inkino n'imico kama yari yabamenyesheje ko ababa aba mbere aba kabiri n'aba gatatu ari bo bazohora batogwamwo abaserukira igihugu uwo rero aserukira abandi abona ko barenganijwe mu gusubirizwa n'umugwi wo mu gisata c'ingenzi mu bushikiranganji bw'ubudandaji kandi utigeze uza imbere na rimwe mu mahiganwa ingoma zaratewe iteka muri unesco mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ni itunga ry'abarundi mbere n'itunga ku isi yose tukaca tubona tuti aho ingoma zatanguriye mu kirimiro nko hiyo mu gishora na hehe ko twebwe tudashikirwa ni amakosa twakoze kuba twakoze iki jewe rero gushika uyu munsi ivyo bintu birantangaza nkiyumvira ico kintu gituma twebwe bama batwibagira cyangwa nkiyumvira ikintu twe kizotuma batwibuka nk'abandi nkumva kiriko kiransiga kuko abo dushigikiye uyu munsi nibo bariko baratuvuna inkokora jeremy hatangimana umunyakaranga nawe nyene yigeze kuvuza ingoma mu buto bwiwe amenyesha ko kenshi ka mwana wa mama ariko gakoreshwa mu kukurungika abatimbo mu mahanga amenyesha ko inkurikizi zishobora kuba mbi muri ico gisata bituma n'iyindi migwi yari ifise ishaka ryo kuvuza ingoma badebuka bavuga bati mbega tuzivuza bigende bite imigwi y'ingoma kenshi eh, hari abavuza bavuga bati eh, habonetse akaryo nk'ako ko gusohoka ukava mu burundi ukaja kuvuza hanze ukaja mu masabukuru atandukanye ni akaryo keza umuntu aba arose kuko ushobora kwerekana ubuhinga bwiwe iyo rero bitabaye birababaza iyo bitabaye biraca inkokora biratuma umuntu nabona urwaruka ruvuga ati mbega tuzivugiriza iki ko zifise banaka twarondeye umushikiranganji w'inkino n'imico kama ngo aduhe umuco kuri ivyo vyashikiye abo batimbo bo mu giheta atumenyesha ko vyateguwe n'ubushikiranganji bw'ubudandaji mu gisata c'ingenzi tubajije muri ubwo bushikiranganji batwishuye ko ufise inyishu kuri ico kibazo yajanye n'umukuru w'igihugu muri urwo rugendo ari mu Dubai ariko rero abo batimbo bo mu giheta komini ivuka mu mukuru w'igihugu akaba ari nawe yari yabitumiye ko nk'uko bavyemeza ntibarota baheba amafaranga bakoresheje bamenyesha ko barindiriye ko umukuru w'igihugu aganuka kugira bamwiganire ivyabashikiye Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika urakoze Desire mu Rwanda urwego rudasanzwe rwa sentare nkuru rufise icicaro i Nyanza mu bumanuko bw'igihugu rwagejeje ku baburanyi bompi ibiri mu itohoza ry'inyongera ku birego Jean Baptiste Mugimba aburana ubushinjacaha ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Eric Bagira ubusa yari muri sentare iri perereza ry'inyongera umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'iby'iterabwoba avuga ko ryakozwe ku itariki ya makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa cumi y'umwaka urukiko rwarikoreye muri komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside ibitse amadosiye y'inkiko gacaca ni iperereza ryakozwe ku mutangabuhamya wahawe izina ry'irihimbano kubw'umutekano we urukiko rukamwita izina rya damu ni nyuma y'uko uruhande ruregwa rumugizeho ikibazo kubera amakuru yatanze urukiko ruvuga ko cnlg yaruhaye impapuro makumyabiri n'eshanu zikubiyeho ibivugwa n'umutangabuhamya damu bagira icyo bavuga kuri uyu mutangabuhamya umunyamategeko Jean Damascene Baragondoza na mugenzi we Gatera Gashabana basobanura ko amakuru yatanze avuguruzanya baravuga ko amakuru yatanze mu bugenzacyaha mu bushinjacyaha no mu rukiko ahabanye n'ayo yatanze muri gacaca tariki ya munani z'ukwezi kwa kane igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ubwo jenoside yabaga mu rwanda niyo ifatwa nk'izingiro ry'ibyaha bwana jean batiste mugimba aregwa kuri uwo munsi ubushinjacyaha bumurega kwiwe mu rugo irweza amenyo mu mujyi wa kigali habereye inama yo gucuriramo umugambi wa jenoside no gutanga ibikoresho byo kwica abatutsi mu buhamya yatanze mu nkiko gacaca za rweza amenyo abunganira uregwa bavuga ko ntawe umutangabuhamya damu yigeze avuga ko kwa mugimba habereye inama itegura jenoside kuri metre baragondoza ibyo ni ikimenyetso cy'uko iyo nama mugimba aregwa itabayeho ashingiye ku zindi manza zaciwe n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u rwanda yarusha muri tanzania Metre Gashabana avuga ko ku kijyanye n'abatangabuhamya bagiye bivuguruza urukiko rwabatesheje agaciro agasaba ko ariko byazagenda kuri damu igihe urukiko ruzaba rwiherereye ruca urubanza Gashabana yavuze ko uyu mutangabuhamya bagishidikanyaho yakoze icyo yise ikinamico mu gihe arafatwa arafungwa mu gihe ubuhamya bwe bukemangwa n'abandi batangabuhamya kuko mu magambo ya Gashabana nta kintu kizima umutangabuhamya damu avuga mu buhamya bwe yavuze ko inama yakorewe muri kamwe mu tubari turi mu mujyi wa kigali irimo abatangabuhamya bamushinja ariyo yabaye intandaro y'ibyaha mugimba aregwa kuba umutangabuhamya nawe ubwe yari yarakatiwe ibihano n'inkiko gacaca metre gashabana avuga ko nta kizima cyamuturukamo yongeraho ko inama damu avuga ko yabereye kwa mugimba asanga ari ryo pfundo rishobora gucisha umutwe uregwa mugimba akavuga ko nk'uko bikubiye mu iperereza ry'urukiko umutangabuhamya arondora urutonde rw'abo bari kumwe mu bikorwa by'ubwicanyi ntamuvugemo agasaba urukiko ko ubuhamya bwe bwateshwa agaciro umushinjacyaha bwana faustin nkusi we avuga ko ahubwo umutangabuhamya agaragaza mugimba uwo yari we mu gihe jenoside yabaga avuga ko kuba yemeza ko mugimba yari muri komite yari ishinzwe gukemura ibibazo muri nyakabanda mu gihe cya jenoside aregwamo bishimangira ko amuzi kuko nyir'ubwite we avuga ko kuri ayo matariki atari akiri muri kigali umushinjacyaha nkusi akavuga ko kuba umutangabuhamya ataragarutse ku nama yo ku itariki umunani z'ukwezi kwa kane mirongo icyenda na kane bitavuze ko iyo nama itabayeho yemeza ko umutangabuhamya mu makuru yatanze muri gacaca yabazwaga ku byamurebaga atabazwaga ku rubanza rwa mugimba na cyane ko atari azi ko ruzabaho avuga ko iperereza rigaragaza ko ku matariki mugimba aregwaho atigeze ava muri nyakabanda mu mujyi wa kigali agasanga ubuhamya bwa damu bwararushijeho gufasha urukiko nyuma yo kumva icyo impande zombi zivuga ku iperereza urukiko rwakoze bakoze kuri uyu mutangabuhamya damu utavugaho rumwe urukiko rwavuze ko ruzabisuzuma umucamanza ukuriye inteko iburanisha bwana antoine muhima yongeye gushima uko buri ruhande rwitwaye ku myaka ishize urubanza rutangiye kuburanishwa mu mizi yavuze ko kuba baratinze gukorera iperereza ry'inyongera byatewe na komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside cnlg itarahise iboneka kubera izindi mpamvu bwana jean batiste mugimba w'imyaka mirongo itandatu n'ine y'amavuko aregwa ibyaha bine birimo icyaha cya jenoside yoherejwe n'igihugu cy'ubuhorande mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu aza kuburanishirizwa mu rwanda aho bikekwa ko yakoreye ibyaha uyu mugabo yahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka sederi icyarimwe n'umukozi wa banki nkuru y'igihugu beneri mbere y'iri perereza ry'inyongera ubushinjacyaha bwari bwaramusabiye gufunga ubuzima bwe bwose ariko we n'abamwunganira bagasaba kumugira umwere ku byaha byose mugimba araburana avuga ko azira imitungo ye kandi ko hari itsinda ry'abantu bahuriye muri kamwe mu tubari mu mujyi wa Kigali bamucurira ibyaha bagamije kumutwara imitungo y'itimukanwa irimo n'amazu i Nyamirambo mu batangabuhamya bamushinja harimo wemereye urukiko ko yahatiwe n'umushinjacyaha gushyira imikono ku nyandiko mvugo atazi aho yandikiwe ishinja mugimba ibyaha aregwa urubanza ruzasomwa ku itariki ya makumyabiri n'eshatu z'ukwezi gutaha niba ntacyongeye guhinduka ehe bagira ubusazi ijwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda tugushimire Eric
bakunze baradijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo icyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tukiri mu rwanda ingabo z'icyo gihugu zatangaje ko ibivugwa ko umugwi wa M23 uherutse gutera muri repubulika ya demokarasi ya kongo waturutse mu rwanda ari ibihuha ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu asumta kaboyi umuvugizi w'ingabo z'u rwanda koroneli ronald rwivanga atangaza ko ibivugwa mu itangazamakuru ndetse n'abayobozi bo muri aka karere ko bateye kongo ari abarwanyi ba emuventuruwa nta kuri bafite ni mu kiganiro amaze guha radiyo ijwi rya amerika ingabo z'u rwanda ntaho zihuriye n'igitero cyagabwe na M23 ku butaka bwa DRC ingabo z'u rwanda nta ruhare zifite ndetse nta nubwo zitera inkunga ibikorwa ibyo ari byo byose by'umutwe witwaje intwaro wahoze uzwi nka M23 abahoze muri uyu mutwe bavuga ko basabye ubuhungiro mu Rwanda ubwo bakwiraga imishwaro bava muri Kongo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ahubwo bagiye muri Uganda ni naho iki gitero cyaturutse kandi akaba ari naho aba barwanyi bari barahungiye uyu muvugizi kandi yanashimangiye ko abakomeje gukwirakwiza ibi bihuha nta kindi bagamije atari ugutoba umubano w'u rwanda ufitanye na repubulika iharanira demokarasi ya kongo ibivugwa rero byaba mu itangazamakuru cyangwa se na bamwe mu bayobozi bo muri aka karere ko aba barwanyi bitwaje intwaro bahoze ari aba M23 bateye baturutse cyangwa se barahungiye mu Rwanda ni ibihuha bigamije gutokoza umubano mwiza urangwa hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Itangazo FARDC yasohoye ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere ryemeje ko inyeshyamba za M23 arizo zagabye ibitero mu gace ka Canzu na Runyonyi mu ijoro ryo ku cyumweru. Itangazo ry'ibyavuye mu nama yabaye ejo i Goma rikomeza rivuga ko imirwano ikomeje hagamijwe kurandura umutwe wa M23. Itangazo M23 yashyize ahagaragara umuyobozi wa M23 Bertrand Bisimwa yahakanye ko umutwe ayoboye utigeze ugaba ibitero muri Rucuro muri iri tangazo M23 ivuga ko hashize umwaka urenga uyu mutwe winjiye mu biganiro na leta ya Kongo iyobowe na Felix Tshisekedi itangazo rikomeza rivuga ko M23 itigeze igaba ibitero muri teritwari ya Rucuru M23 yavuze ko abasirikare bayo bari muri teritwari ya Rucuru aho bategereje ko leta ishyira mu bikorwa imyanzuro ku bibazo byakuruye amakimbirane amakimbirane yatumye binjira mu ntambara bashotorwamo na bamwe mu ngabo za FARDC kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri umutwe wa M23 wumvikanisha ko wagiye wifata ukanga kongera kwinjira mu mirwano idakwiye perezida wa M23 Bertrand Bisimwa washyize umukono kuri iri tangazo yagize ati dufitiye icyizere umukuru w'igihugu cya Kongo ko azashyira mu bikorwa ibyemejwe mu biganiro hagamijwe kugarura amahoro mu gihugu Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
umwe gusa umenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
hano muri leta zunze ubumwe za amerika mu gisagara cya nashville muri leta ya tennessee umugabo w'imyaka mirongo ibiri n'itandatu yatawe mu mvuto inyuma y'uko akangishije abantu kubarasira mu ishengero ry'abapantekote rya nashville light mission bariko basengeramwo mu mpera z'indwi irangiye umupasitori mukuru wo muri iryo shengero ezekiel emmanuel nzojibwami niwe yamuturutse inyuma aramufata imbere y'uko atabwa mu mvuto n'inzego z'abashinzwe umutekano mugenzi wacu geoffrey mutagoma yaganiye na ezekiel emmanuel nzojibwami nk'uko babibonye babitangarije televiziyo news tu ikorera muri leta ya tennessee mu mujyi wa nashville byabereyemo umugabo witwa desire baganda wari wicaye inyuma mu rusengero yahagurutse aho yari ari ajya imbere ku gituti aho yahise akura imbunda mu rwubati rwayo atangira kwitunga imbaga y'abari baje gusenga amashusho ya kamera yo mu rusengero rw'abapantekote rwa nashville light mission byabereyemo yerekanye umuyobozi warwo pastel ezekiel emmanuel nzogi bwami asumira uwo desire baganda amuturutse inyuma amufata amaboko yombi bityo n'abandi bahita bamwunganira baramufata kugeza igihe polisi yaziye bamwe mu bakirisitu b'urwo rusengero batangaje kandi ko atari ubwa mbere uyu mugabo agaragaraho ibikorwa byo kubangamira iyo mbaga mu kwezi kwa kabiri uwo desire baganda yari yasabwe kutagaruka muri urwo rusengero kubera ko yakundaga guca mu ijambo abapasitori mu gihe babwiriza ariko abo bakemeza ko atagaragazaga urugomo polisi ya nashville yemeje ko desire baganda w'imyaka makumyabiri n'itandatu ubu ari mu maboko yayo akurikiranyweho ibyaha cumi na bitanu birimo icyaha cyo guteza urugomo no gushaka kugira nabi ukoresheje intwaro jeffrey mutagoma ijwi ry'amerika mu gihe ikoraniro ku ihindagurika ry'ibihe ribandanya i Glasgow muri Ecosse umurundi Jado Nkurunziza umwe mu rwaruka ruharanira ibidukikije witabye iryo koraniro yaronse ejo agashimwe kuko iri muto yitanze by'akarorero kurusha abandi muri uyu mwaka mu byerekeye gukingira ibidukikije navuganye nawe ku itelefone ari mu gisagara cya Glasgow atangura avuga uko yakiye ako gashimwe agashimwe naronse ejo ku mugoroba agashimwe baha urwaruka kuba rwitanze kurusha urundi mu bikorwa byo ibidukikije hama bararabye ibikorwa twakoze hama barabona yuko twitanze cyane kandi fashuka no kajya kugira nshimire urwaruka rwose rwo mu burundi kuko sije nabikoze byakugutwaruka turi kumwe hama murazi ko nyanicobari yavuze yuko mu turi kumwe twese birashoboka hama twebwe twagiye hamwe nk'urwaruka turakora ibikorwa bitandukanye byo kugira twerekane yuko gukingira ibidukikije twamaze kugira ibyacu twamaze kubikunda no kubikundisha abo tungana n'abo turuta n'abaturuta hama aho gashimwe n'ukuri nagomba ndababwire ko kaduteye intege cyane kuko twabonye yuko tatamba twirorera kandi ibikorwa dukora hari ababishima hama ndashimiye cyane bivuye ku mutima cyane nyanishoboye mukuru w'igihugu cyacu Burundi kuko yankeje kandi yakeje urwaruka rwose twabikoranye si jewe nabikoze jenyene mba ndamushimwe rimwe bivuye ku mutima cyane rwose nshimira n'abandi bose bamwe badukeza ako gashimwe kazobaha ingufu kurushiriza muri urwo rugamba rwanyu rwo gukingira ibidukikije muri make nagoma ndababwire yuko ni ukuri twebwe twatewe iteka ku mutima mudusesanguye mukaturaba ni ukuri twaryowe cyane kuko twaradukora tutazi yuko ibyo dukora hari abantu benshi babiraba hama byaduhaye ingufu byaduhaye gukora cyane kuko umwe nababwira ninava ngaha Glasgow nkashika mu gihugu cyacu Burundi nzoshika ntunganya ibindi bikorwa gushasha kandi nshiremwe ingufu nyinshi nababwira ko nzogwiza inshuro zishika nk'igihumbi kugira n'urundi rwaruka rutarakora ibyo bikorwa byo gukingira ibidukikije no kubyitaho no kugerageza guhindura ishusho y'igihugu cyacu kurusha nk'uko twayisanze kugira bibe byinshi cyane kandi n'urwaruka rutitara ari rwinshi nababwira yuko byaduhaye ingufu kandi byaduhaye gukora cyane kurushiriza aho twari tugeze naho kuri iyo nama iriko iraba ku rwaruka ruri ngaho i Glasgow kuri iryo koraniro mpuzamakungu ku vyerekeye kurwanya ihindagurika ry'ibihe mwaragize imyiyerekano mu mpera z'indwi aho mutashimishijwe n'amajambo yashikijwe n'abanyepolitike bari ngaho abategetsi b'ibihugu n'amareta ku isi obama akaba yarashikirije ijambo ejo abaha inguvu muri rusangi mubibona gute ijambo cyane cyane obama yababwiye ryarabahaye inguvu muri make bababwira yuko twatewe iteka no kuba turiko turaganira n'uwahoze arongoye igihugu ca amerika barack obama hama yaraduteye akama tubwira ko twebwe tukiri abajeni twebwe tukiri young people dutegerezwa kuba twokora cyane kandi tugakura amaboko mu mpuzu tukigisha abo turuta tukigisha urundi rwaruka tugafashanya tugakura amaboko mu mpuzu tugakorera inosi yacu nababwira yuko byaduteye intege kandi nababwira yuko imyiyerekano yabaye ku munsi wa gatandatu ngaha Glasgow mu mujyi wose wa Ecosse urwaruka rwose rwagiye hamwe kugira ruvuga tuti ntidushaka yuko biguma biri mu majambo ahubwo nibije mu bikorwa nababwira yuko natwe aho tuzotahira tuvuye muri no koraniro urwaruka rwose ruzoba rwaje ruserukira ibihugu bitandukanye tuzogenda dushikira mu bikorwa hama desizo bazobafashe tuguma tubasaba nk'abatwegereye kugira babishire mu ngiro hama tuzogaruke mu mwaka uza tugenda mu gihugu ca Egypte tuvuga tuti ni ukuri ibyo mwatwemereye hari ibyo mwakoze n'ibindi mutakoze mugabo ibi mutakoze turabasabye mu bikore hama twebwe urwaruka twiyemeje gufashanya mu bikorwa no kugira twese turabe ko ibihugu byacu biriko bitera imbere mu vyerekeye gukingira no ihindagurika ry'ibihe twese rwose nababwira yuko turi urwaruka rw'uno munsi kandi turi urwaruka rw'ejo rw'isi yose rw'ejo dutegerezwa kuba twitanga uno munsi kazoza kuno munsi ni twebwe turiko turabamwo ni kubera abasokuru bacu batwitangiye abasokuru bacu bakoze ibikorwa vyinshi kugira urwaruka atonya bacu badufata ariko akarorero abana zo kwiba ariko akarorero amabuzukuru bacu bazobe mu gihugu ciza kw'isi nziza kw'isi itagira ihindagurika ry'ibihe murakoze cane murakoze turabashimiye Nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimire ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Fasil Gebeyehu amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije naho kuri micro mwari kumwe nanje Fide niyo ngabo ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe ndabatumira no kubandanya mwumviriza radio yanyu ijwi rya Amerika